iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza nshuti turi kumwe ikaze mwese kuri radiyo yanyu hano muri studio ya karindwi muri kumwe na Eugenia Mukankusi na frederic nkundikije agiye kubanza abagezeho amakuru avugwa ku burundi mbere y'uko tugera mu kiganiro muri isanga frederic wiriwe neza mwiriwe neza eugene mwiriwe neza inshuti mwese duteramanye amakuru avugwa mu burundi muri iki gihe Iha, nk'uko bisanzwe kuri uyu munsi wa gatanu abavugizi b'inzego zitandukanye za leta harimo uwa leta n'umukuru w'igihugu bahaye ikiganiro abamenyeshamakuru mu ntara muramvya aho n'abanyagihugu bahawe akanya ko kubaza ibibazo na mugenzi wacu Eloge wirika neza yari yishikiyeyo muri iyo nama Eloge havugiwe ibibazo bitari bike birimo ibiganiro bihuza abarundi abasirikare bakuru baherutse kugandagurwa hamwe n'ukuntu leta y'u Burundi izoshobora kwisuganya inyuma yaho hafatiye ingingo yo guhagarika umutahe wahora uhabwa uh, leta umutahe watangwa n'ibihugu vy'Iburaya Eloge ku kibazo cy'ibiganiro umuvugizi wa leta yavuze iki
philippe nzobonariba yatomoye ibintu yagize ati ibiganiro s'agaharawe mu burundi ati ibiganiro byamyeho kandi n'ubuturi muri byo muri wa mugwi w'ibiganiro hagati y'abarundi anasaba mbere y'amakungu ko yafashe uwo mugwi kugira ngo usange mu bihugu bitandukanye abarundi babayeho kugira ngo ubumvirize nabo baterere bagire icyo baterereye ku kundi igihugu cyabo cyo kubakwa ariko yagarutse agira ati abantu bafashe inzira y'ibigwanisho ati abantu batera amagerenade ku bakenyezi bariko barengana kw'ibarabara atabo nta kundi leta ibita abantu bakora iterabwoba atatanga akarorero ati abo mu bisanzwe leta nk'iry'umunwa ntibashobora kuzoba muri ivyo biganiro bihuza abarundi atatanga akarorero ati ibiherutse kuba mu burigi mwabibonye no mu bufaransa ati hari uwoja gusaba ububirigi canke ubufaransa ngo buheze buganire na wa mwicanyi abdeslam na bagenzi be basanzwe bakorana leta yatomoye ibintu kwabo baterekewe n'ibiganiro ikindi yavuze ni uko mu biganiro mu gifaransa bazi ko bavuga ibiganiro byitwa dialogue ni ukuvuga ibiganiro hamwe na negociation byo kuvuga kugabura ubutegetsi wowe yita amagaburanyama yagize ati ibi bya negociation ntibikivugwa kuko hari inzego zitorewe n'abanyagihugu urashaka kutubwira ikintu umuvugizi w'ubushikiranganji bujeje kwivuna abansi yavuze cyane cyane ku byerekeye abasirikare bakuru baheruka kugandagurwa yavuze iki kuri ico kibazo
Colonel Gaspar Baratuza umuheshamakuru yamubajije ati kubona bajya abasirikare baragandaguwe umwe akaba yagandaguwe ku murango ati kandi hagati hagandagurwa ubundi mu ijoro bikaboneka ko badafite n'ubwoko bumwe ntibyerekana ko mu gisirikare cy'uburundi naho bavuga ngo kiriyunze hakiri yako kantu k'amoko baratuza yishyuye ati hari abantu bataye umurongo bakora ibidakorwa bagafatira inko kuri bagenzi babo batabyigishijwe ati kandi ubana n'umuntu ni kujya ko mu muryango umuntu ashobora kuba afite abana cumi hakabamo ikigaba ati ntumenya ibyo umuntu agona mu mutwi we ariko yavuze ko amatohoza yatanguye mugabo yaremesheje ko inzego ko igisirikare cy'uburundi kikiri igisirikare cyiyunze uru rupfu rutosigura rw'intwazangabo zibiri rutosigura ko igisirikare cy'uburundi ibintu bicika tugusabe eroge uhave ubandanya utohoza iyo nkuru eka turi mu makuru yacu yo mu gihe kiza kuza nko mu isaha imwe n'inusu turagutera akamo uduhe inkuru irambuye kuri ibyo abashikiranganji bavuze abavugizi b'ubushikiranganji butandukanye bavuze mu yindi nkuru ivugwa mu burundi ni inkuru yerekeye abasuma bitwaje ibigwanisho eka bateye mu ntara ya kayanza ku mutumba witwa nyarurambi aho ni muri komine muhanga abo banyagihugu rero abo basuma gushuka ubu amakuru dutangarizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika joseph murambarira ndarurinze jean bosco gushuka ubu ntibarafatwa ariko tuzi ko hariho n'indi nkuru iri kuyavuga mu burundi muri iki gihe inkuru yo yo mu ntara y'amakamba aho abantu batwara amapikipiki batwara abantu barenga babiri bakaburirizwamo n'abapolisi iyo ni inkuru nayo nyine tugaruka ko twateguriye na mugenzi wacu fidele d'antoine mu kanya rero turasubira ijambo ni rwawe jeni
barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru havunaguye ku burundi inshuti z'ijwi ry'amerika mwiriwe neza bagitangira kutwumva muri kumwe na eugenia mukankusi uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga turacyari mu kwezi kwa gatatu ukwezi kwahariwe abari n'abategarugori inshuti z'ijwi ry'amerika rero turabatumiye muri kiganiro ni ukwezi rero kwa gatatu kwahariwe abigeme abari abategarugori cyangwa se abakenyezi mu kirundi ni ukwezi kuzirikana ku buringanire ndetse n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo n'abagore uyu munsi muri kiganiro muri isanga twabatumiriye abategarugori bakora imirimo ikunze kuboneka nk'imirimo y'abagabo nyamara abagore barayishoboye imaze kandi kubateza imbere nk'uko babyiyemerera kandi iryo terambere banarigejeje kuri bagenzi babo turaza rero kuganira n'abakora umurimo wo gutanga umuriro w'amashanyarazi uturuka ku mirasire y'izuba ese ubundi wowe ku giti cyawe ubona hari imirimo umugore cyangwa se umugabo yihariye waduha telefone yawe rero nk'uko bisanzwe tukaguha ijambo ugatanga igitekerezo cyawe cyangwa se ukabaza ikibazo muri kiganiro telefoni yacu ni zeru zeru rimwe magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe hari uburyo rero bwinshi bwo kwiteza imbere mu cyaro uyu munsi nk'uko nari maze kubivuga turaganira ku byerekeye gutanga umuriro w'amashanyarazi hakoreshejwe izuba cyane cyane mu byaro ari na bumwe mu buryo bwo guteza imbere icyo cyaro umuntu uwo ari we wese rero ashobora kwiteza imbere guteza imbere abandi ndetse n'igihugu cyose niyo yaba adafite amashuri ahanitse ahanini bisaba ubushake ndetse n'ubushishozi nk'uko abategarugori bo mu murenge wa rweru mu karere ka bugesera babishoboye bibumbiye hamwe mu ishyirahamwe bise iterambere ryo mu cyaro mu kanya rero baratuganira ku buryo babigezeho banatubwire aho bageze bafasha abandi mu kugera ku ntambwe nabo bateye imbere mbere yo kugera rero mu kiganiro nyirizina nagira ngo mbanze mbumvishe ikiganiro mugenzi wacu asumuta kaboyi yagiranye n'abo badamu ubwo bari bavuye guhugurwa mu buhinde twaragiye turavuga tuti mureke nubwo tugiye kwiga nk'ibiragi n'ibiragi iwacu mu rwanda biriga bikamenya turebe ibyo bakora bajye bavuga ibyo bavuze tukabyandika mu kinyarwanda ubashije kwandika kuko twese ntabwo tuzi kwandika nabyo wagiye utazi no kwandika noneho usibye no kuvugura indimi wagiye utazi no kwandika no kwandika ntabwo mbizi rwose neza uretse kwicara nka buruka mu mutwe nkarora ibyo bakora cyokora bashyiragaho imibare washyiraho namba nabona ibyo byo nkapfa kubyihanganira nkabimenya ibyo bavuze simenye ibyo bavuze ariko nkamenya wa mubare abo ni abagore bo mu murenge wa rweru bavuye kwiga mu gihugu cy'ubuhinde ibijyanye no gushyira umuriro w'amashanyarazi mu mazu amashanyarazi avuye ku mirasire y'izuba baganiriye n'ijwi ry'amerika ku myigire yabo mu gihugu cy'amahanga batazi ururimi rukoreshwa aho batanazi bamwe gusoma no kwandika ikinyarwanda mu gihugu cy'ubuhinde abo bagore bahakuye ubumenyi mu mezi atandatu bahamaze bavuga ko atabapfiriye ubusa nabasanze bari mu nzu bubakiwe n'umushinga utegamiye kuri leta sefa rwanda ari nabo babafashije kwiga ayo mashuri bamwe barimo guteranya amatsinga abandi bari hejuru y'inzu muri iyo mirimo yabo nubwo harimo abakuze nabo ntibatinya kurira inzu turabona ubushobozi bwo gukora pano ntabwo dufite ariko tubasha guteranya amapiyese tukayabyaza umuriro dukoresheje batiri na pano turaza turabesitarira turabacanira mu rugo umuntu aba afite amatara abiri hakaba hafite na ririya ubona ducaginze ririya rifite pano rigendanwa mbese nk'ahantu runaka hatari uwo muriro noneho hariya urabona ko hari pano hariya hanze hakabaho na batiri hakabaho na cage kontorore n'amatara abiri pano tuyesitara hejuru ku nzu tururira twe pano yacu iba hejuru y'inzu igahora igaburira batiri igihe cyose tururira twebwe ababyeyi tukurira hejuru y'inzu tukamanika amapano noneho mwambaye amapantaro mwarabimenye twambara amapantaro nta kibazo kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu twurira amazu abo babyeyi bo mu murenge wa rweru bavuga ko amashuri bize amaze guhindura imibereho yabo mu buryo bugaragarira buri wese batubwiye ko aho batuye bamaze kumenyekana hariho uba ushaka ibikoresho bihenze ariko ibiri muri mwayene nk'ibihumbi magana atatu na mirongo itanu bishobora kugukorera kukugurira biriya bikoresho tukaguca ibihumbi mirongo ine byo kukwesitarira ibi bintu byahinduye ubuzima bwacu kera twacanaga inkwi none turi ku mashanyarazi abana bacu bariga nijoro byahinduye ubuzima bwanjye mfite abana b'abakobwa biga ariko nijoro usanga biga ugasanga no gucana inkwi kwacu kwaragabanutse uzi kugira ngo umubyeyi ajyane igiti azunguza mu nzu uzi kugira ngo uzabone peteroli uri umukene turabona amafaranga ukagura umwenda ushaka ukarihira umunyeshuri ukagura ikaramu ndetse cyane cyane ibi bintu byaduteje imbere ku bana bacu nta mwana ukiva ngo ndakennye oya ku ishuri agenda yemye n'ibyo ubu ngubu wumva hari ahantu utandukanye n'undi mugore utaragize iyi ntambwe yo gukora ibi ngibi hari aho ntandukaniye n'undi mugore utarabashije gukora ibingibi ubu ngubu ndatembera kandi nka- naba twabonye ikiraka nk'uko twabonye abanyeshuri nkabona amafaranga yo kurihirira abana banjye ku ishuri kandi ngacana nta kibazo ntazunguza ibishirira cyangwa se ncana akatadoha abo bagore kuva barangiza kwiga batangiye no kwigisha bagenzi babo baturuka hirya no hino mu gihugu amafaranga bagenda babona mu mirimo yabo ya buri munsi bayahuriza hamwe akabafasha gukemura ibibazo biba bibugarije ni mugenzi wacu asumuta kaboyi mu kiganiro yagiranye n'abategarugori bo mu murenge wa rweru mu karere ka bugesera aho barimo bari barimo gushyira mu bikorwa ubumenyi bari bakuye mu gihugu cy'ubuhinde nk'uko rero nari nabivuze mu kanya abategarugori bibumbiye mu ishyirahamwe ry'iterambere ryo mu cyaro twatumiye madame catherine ni Nyiransabi- nyiransengimana akuriye iryo shyirahamwe muri iryo shyirahamwe rero madame nyiransengimana na bagenzi be bagenda baha abaturage umuriro uturuka ku mirasire y'izuba nk'uko mubyumvise muri icyo kiganiro ni umuriro rero ni umurimo bakunze gukora kandi bahamya ko umaze kubateza imbere iryo shyirahamwe ry'iterambere ry'umugore wo mu cyaro ubu rimaze kugira n'amashami hirya no hino mu gihugu cy'u rwanda Eh, umwe mu bo mu bari muri ayo mashyirahamwe twatumiye madame esperance uzamukunda nawe ya- yigishijwe nabo bari bavuye mu buhinde ubu nabo barimo gukora ibikorwa byo gutanga amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba mu karere ka musanze nabo rero ubwo baraza kutuganirira araza kutubwira nawe aho bageze nagira ngo mu gutangira mbanze mbahe ikaze madame catherine nyiransengimana muraho neza
muraho Ye, ikaze ku ijwi rya amerika
eh Ye, nagira ngo nawe nkwakire madame eh, esperance uraho urakomeye uzamukunda Eh, wongere ijwi ndumva tukumva buhoro
baraho ntuye Eh, turakwakiriye nawe ku ijwi rya amerika reka nguhereho catherine mbere yo gukora ibijyanye n'amashanyarazi atanga izuba wakoraga iki
yewe nari umuhinzi Mhm. hanyuma byakujemo gute gukora uwo murimo wo gukora amashanyarazi
habonetse umushinga w'umuterankunga witwa sefa rwanda ufatanya n'ubuyobozi bw'ibanze baradutoranya tujya kwiga mu gihugu cy'ubuhinde ariko babanje kutubaza ikibazo dufite aho twari turi tubereka ko dufite ikibazo cy'umuriro ariko tunabereka ko natwe ubwo turi abagore hari umurimo twabasha gukora Mhm.
baratwemereye bavuga ko bashobora kujya kutwigisha mu gihugu cy'ubuhinde twagiye mu gihugu cy'ubuhinde rero turi abantu tutagize amahirwe yo kwiga mu gihugu cy'ubuhinde twamazeyo amezi atandatu twize uburyo bwo guteranya ibyuma tukabibyaza umuriro urumva twize mu buryo butugoye kuko tutari dufite amahirwe yo kwi- yo kuba twarize nta rurimi twari tuzi ariko byabaye ngombwa ko twiga mu marenga tubasha kubimenya amezi atandatu twamazeyo duhugurwa twabashije kuvayo twagiye kwigayo muri bibiri n'umunani bibiri n'icyenda turaza kuva muri bibiri n'icyenda twaraje twesitara umudugudu wacu turimo w'amazu ijana na cumi turayacanira yose sefa rwanda yaje gushaka ubundi buryo bwo kujyana abandi badamu batagize amahirwe yo kwiga yo mu tundi turere kugira ngo babashe kujya kwiga ibyerekeranye n'umuriro ukomoka ku mirasire y'izuba twaberetse ubumenyi bwacu tubereka ibikorwa byacu ko nta kibazo byagize biba ngombwa ko uwo muriro wacu nawo uhabwa agaciro twigisha n'abahandi twigishije aba gicumbi mu karere ka gicumbi twigisha abo mu karere ka musanze dufiteyo abanyeshuri b'ibyiciro bine ngira ngo tumaze kwigisha abanyeshuri mirongo itatu abo banyeshuri twagiye twigisha abo hose haj- abo twagiye twigisha nabo bagiye babona ubumenyi bwo kuba babasha kwiteza imbere twagize n'uburyo bwo kugira ngo umubyeyi ahari umubyeyi w'umugore kuko muzi neza ko mu rwanda kera mbere ya jenoside nta mugore wabashaga kuba yabasha kuba yakurira inzu nta mugore wabashaga kuba yakora ibikorwa by'ubwubatsi ibyo byari imbogamizi ku mugore kuko umugore yari uwo guhinga akaba munsi y'inkono gusa kandi akanakubitwa ariko nyuma y'aho tubashije kwigishirizwa ko umugore n'umugabo bose banganya uburenganzira uburenganzira bw'umugore n'ubw'umugabo uko bungana uburinganire buriho akaba ari n'ubwuzuzanye mu rwanda byabaye ngombwa ko tujya kwiga icyo gikorwa tubikunze tujya kwiga tubishaka kuko dore ko twari n'abantu bakuze ni njye wari mutoya muri bo kandi nari mfite imyaka mirongo ine n'itatu Mhm. Eh, Em, ubwo se mumaze kugaruka mugafata icyemezo cyo kurira amazu ubwo birumvikana nyine nk'uko twabyumvise muri iriya nkuru mwa- mwafashe amapantaro murambara kugira ngo mubashe kurira Eh.
inzu abantu bababonaga gute
urumva byabaye kuko twari tumaze gusobanukirwa n'uburinganire umugore hano mu rwanda yari amaze gusubizwa agaciro ko kuba yajya abasha gukora imirimo nk'iy'umugabo ntiduharire abagabo imirimo yabo ngo umugabo imirimo ye ni iyi n'iyi urumva byari bitonze abantu kubera ko bumvaga ko tugiye kurira amazu bakavuga bati abantu batize ubundi bazamara iki ariko byabaye ngombwa ko tuza tutireka tubanze twesitare amazu agera muri atanu babibone Mhm.
twaraje ba- tukizana ibikoresho twesitaye inzu dukoreramo ariyo biro yacu dukoreramo Mm, baje basanga umuriro urimo uraka mhm.
bahise bumva ko tutagiye nk'abantu badafite ubwenge ahubwo twagiye tubabajwe n'uko twasubijwe inyuma iyo tuza kwiga mbere ibyo byari ibikorwa twakagombye gukora mbere ariko byabaye ngombwa ko tubikora mu gihe cyacu cy'uko nta muntu ugomba kubura uburyo bw'icyo yakora umugore umugore ari kimwe n'umugabo y'uko tugomba kuzuzanya uburinganire bw'umugore umugore ntiyipfobye ntiyisigaze inyuma ahubwo akaba yagira uburyo bwo kubaka urugo rwe ndetse akubaka n'igihugu Mm. none reka nakire na madame esperance uzamukunda wowe aho ngaho mu karere ka musanze mutangiye gukora ibyo bikorwa by'amashanyarazi bya- babyakiriye gute mbere yaho ariko nagira ngo ubaze unatubwire icyo wowe wakoraga mbere yo ku- kujya muri ibyo by'amashanyarazi
murakoze yewe mbere icyo gihe nari umuhinzi mworozi ukorera mu murenge wa simonyi mu kagari ka Buramira ahantu hasi mu makoro Mhm.
umunsi umwe tuza gutumirwa n'ubuyobozi bwite bwa leta mu nama tujyamo mu nama bisanzwe ubuyobozi buratubwira buti rero hejuru y'uko tugomba kwiteza imbere tukareba ukuntu twava mu mwijima turimo tukareba ukuntu twava mu bujiji turimo turashaka abagore bagomba kujya kwiga gukora iby'amashanyarazi turi mu nama pe Mhm.
ariko bavuze kwiga Mm.
umva birandebye kubera ko ntabwo nashoboye kwiga kera Mm. wari ufite amashuri angahe Ba- ba- ye nize pirimeri Mhm.
umwaka wa gatandatu Mm.
noneho bakiva mu ishuri kubera ko habaye ikibazo umumaro arwaye ava mu rugo ndeba indi mirimo ubwo ndemera igihe nshatse nabwo nkomeza imirimo koko yo mu rugo Mm.
ariko ngiye mu nama bati turashaka kugira ngo dukore ikintu cyatuma tuva mu mwijima no mu bujiji Mhm.
turashaka abagore bo kujya kwiga Mhm.
amashanyarazi numvise kwiga ngira ubwoba Ehe.
ese ko ntize nziga ibiki
cyane cyane Noneho amashanyarazi ubuyobozi bwite buratubwira ati, hari ubufatanyabikorwa sefa rwanda Mm.
ntabwo ari hafi ntabwo bisaba amashuri Mhm.
niba uzi kureba ufite amaso abona Mhm.
bazagufasha ku buryo bazakwereka uburyo wakora ugateranya ukabona umurasire w'izuba ukubyariye amashanyarazi mu rugo ndetse no mu zindi ngo Hmm. baratoranya ariko ngize amahirwe nari nagiye mu nama Mm.
arahanyemeza ngira n'amajwi menshi pe n'umugabo wanjye yari yagiye nawe aragutora
ndetse noneho ngeze mu rugo atese uzabishoboye Ehe.
ubwo bukeye kubera ko twebwe dutuye mu majyaruguru y'igihugu ni ahantu hakonje Mm.
umutera umufatanyabikorwa sefa rwanda araduha gahunda abinyujije ku buyobozi bwite bwa leta Tugize b'abadamu batanu hano mu bugesera Mm.
mu bugesera ni ahantu hashyuha turavuga tugiye kurya malariya baratubwira ati muze nta kibazo tugezeyo tuhasanga bagenzi bacu Mm.
bavuye kubyiga mu buhinde
Mhm.
turenze tunatse turi kuvuga ururimi rumwe batwigishije Mhm.
bakatwereka uburyo uteranya akuma kari ukwako ukwako Mm.
ukagenda ukegeranya ukabona umuriro urinzi Mhm.
twakoze nk'amezi atatu ariko Mhm.
biragiye tubona itara riratse baravuga ati rero ntabwo muragenda mwenyine ntabwo ibi bintu murabisiga hano Mhm.
tugiye kubakorera imigiro mu karere ka musanze Mm.
murenge wa kimenyi tugezeyo badukorera biro barayesitara n'ikizu kinini tureba noneho kujya mu rugo iwacu buri wese akavuga ati shaka uwo tugendana kuri ibi bikwereke kuko twari twamaze kubyiga ubwo tugeze mu rugo ugashyira ibikorwa eh, amagambo wize n'ibikorwa ukabishyira mu bikorwa wese arize Mm.
iya mbere irashoboka iya kabiri irashoboka iya gatatu kabaye nko guhumbi Mm.
bagenzi bacu barabitwigisha bitugeraho icyiciro cya mbere duhe- twese turamaze amezi irindwi icyiciro cya kabiri turi amazu makumyabiri Mhm.
cya gatatu twese sitara mirongo itandatu Mhm.
ubu ngubu tumaze kugera ku rwego rwose nta kibazo Nge- ndumva umubare ugenda wiyongera
ugenda wiyongera dufite amahirwe kuko ziyongera sefa rwanda ntabwo ituba kure iyo Mm.
habonetsemo nk'akabazo wenda tugera nk'ahantu tugasanga nk'icyuma wenda ntabwo kiri kugendana neza twabaza bakuru bacu babyize mbere mu buhinde bakavuga bati turaje turebe sefa rwanda iti mubaye iki Mhm.
bakaza tugahita tugikosora nta kibazo twiteguye no guhanira abandi Mm. mu mugabo agomba kuba yarishimye aravuga ati "Nta- ijwi ryanjye namutoreshe ntabwo ryapfuye ubusa
wowe ntabwo ari we byahereyeho ubu igihe cyo kugira ngo tuve mu bugesera Eh.
nashyize mu rugo ubwo baravuga bati buri wese agomba kugira igikoresho ageze iwe mu rugo tumaze kwesitara biro yacu ubwo turagenda kuko iwanjye mu rugo ndayesitara Mm.
abana baravuze ati na mama hari ibintu azi
Ye.
noneho bakambyiriza bati biratse bumvaga bidashobora kwaka ari njyewe ubikoze Mm, bakubonyemo ubushobozi burya icyangombwa ni ukwigirira cyane icyizere rwose Eh.
ubushobozi buraboneka yambereye icyo bita umuyede mu rwanda nyine arakuhereza aho ugakurikira ibyuma Mm.
ugasanga ahubwo yabiyobewe Eh, reka noneho ku murongo wa Ah, telefone twakirire abakunzi b'ijwi rya amerika bashaka kubaza kugira ngo nabo mm, yenda bazarebe nabo uko babigeraho reka twakire niko bamye uranyumva
Maro neza je.
Eh, ni amahoro ni amahoro Eh, ikibazo cyawe ku bakunzi b'ijwi rya ku batumirwa bacu
Yego, yego nta kibazo aha- ahanini yamfise mbere ni intererano gusa.
yego Mm.
Yego nagira mu ndamukirize abatumire.
Eh, bakumvise Eh, Yego hanyuma yewe ndiko ndaraba abanyarwandakazi n'abarundikazi ngira ngo kubera ibihugu bisanzwe bisa n'ibyegeranye bi- bikavuga n'ururimi rumwe Mhm.
ndabona ko bariko baratera baja imbere mu bintu byo byo ba- byo gu- kwiteza imbere Mm.
rero muri make rero ndabashimiye cyane kubona abo bamama ah, harimo bamama bacu harimo bashiki bacu bariko bara- bara- baratera imbere bamwe murabona duhereye kuri uwo mwuga wo kumenyesha amakuru urabona abadamu barimwo Mhm.
Eh, tugiye mu bushoferi nko mu burundi aho negereye mbona Mhm.
Eh, hariho n'abo nabonye basigaye banyonga izi modoka zi- zi- zi- zifasha mu kubaka i- Mhm.
imashini Mm.
ama hariho n'abandi bari mu nzego za leta abashikiranganji n'abandi mu mu nyene Tuvuga, aho jewe aho jewe nobakangurira na cane cane Mm.
hariho abantu bagifise mu mutwe ya migenzo ya kera ngo umukobwa ntiyoje ku ishure Mhm.
hariho abo tubona ngaha nico nobasaba kugira ngo bashire abana mu mashure kugira umwana yitunge ubu turi mu bihe bigoye Mhm.
umuntu wese ntaworera amaboko kugira ngo ahindire icyo bamuha ahubwo yo kwiga umwuga kugira yironderere Mm.
hama nkasaba abo bamaze gushika hejuru gutera imbere ko bokangurira barumuna babo na cyane cyane kugira nabo ba- babigishe umwuga bashike hejuru batere imbere Mm.
muri mu- muri make nka nkavuga nti nibatera imbere bateze imbere imiryango yabo abamaze ku- gushinga ingo zabo n'abana babo mbere bateze imbere kuko murabona ubu Mm.
si- si henshi usanga abantu b'abagabo bagi- bakiramba si henshi usanga ari aba- ari abo badamu basigara ba- bareze imfubyi ubwo mu gihe ya- ya- yahora utwo aronka tuzana umugabo nawe akaba atamwuga azi jewe ndamusaba kugira ngo nawe aje imbere yige uwo mwuga kugira atere imbere isigaye kugira abe ari we azosigara arabya umuryango muri make ntaho ni- nico nohanura Eh, urakoze cyane Yego.
niko bahamye rwose ku- Ngaho mura- kuri iyi nkunga ngaho yawe murakoze- Mm.
ngaho murakoze namwe Eh, reka twakire na emi ku murongo wa telefone emi uranyumva Eh, wongera ijwi hanyuma utange igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
hambere na mbere ndabanza nshimire abo bagore bo mu rwanda Mhm.
twe turi abanyarwanda ariko tu- nubwo babamo abenshi ntabwo twari dufite amakuru ya kuri bo ahagije Mhm.
tuzashyira twabashimira ku bikorwa bakoze ahubwo iminsi mwabazaniye Eh, wa- usa n'uwegera telefone ahari
nk'umuntu ushaka kugira ngo abasure kuri pere amenye ibyo bakora neza Mhm.
nawe baba babasha kugira agenda ahugura abandi bantu kumvikana ibikorwa batangiye n'ibikorwa cyiza bikenewe no kugira ngo buri rwandakazi cyangwa se n'undi mugabo wese Mm.
agiremo uruhare yababona ate bazazisigara nimero za telefone umuntu yababonaho Mhm. reka tubabaze ubwo baratubwira Eh, urakoze cyane emi Eh, madame eh, madame nyiransengimana wabwira emi uko babageraho washaka ku wakwifuza kubageraho kugira ngo nawe mumwigishe cyangwa se mumuhe mu- mumwigishe mumu- mumwereke nawe ibyo yakora yababona gute
hari nimero tubasha kumuha zo kugira ngo abashe kutugeraho Mhm.
eh, kugira ngo abone umurongo ngenderwaho kugira ngo atugereho Mhm.
abaye ari hano mu rwanda cyangwa se ari mu mahanga Mhm.
ha- hari nimero twamuha zo kugira ngo abashe kutubonaho Eh, mwa- mwaze muha ubu ngubu kuko aracyari kuri Eh, radiyo nazishaka nkazimuha Eh, mu- ubu- muraza kuzi- Nazimuha.
muraza kuzimuha mu kanya cyangwa se mura- musho- murazifite Eh, ubu ngubu mukanya- Mu mukanya kanya.
ndazimuha nta Eh, kibazo oh.
mukanya gato cyane Eh, ubwo emi ugume hafi hanyuma uze kuza ku- kumva iyo nomero ya telefone eh, bari buguhe hanyuma Catherine nako Esperance namwe mufite telefone mushobora umuntu ashobora kubabonaho igihe yaba- yabakenera nko muri ako karere ka Musanze
nimero yanjye ni zeru karindwi umunani gatatu kabiri icyenda Mhm, gatatu icyenda mhm,
cumi na gatanu mhm. Eh, ni- rimwe ni uko ashobora kunyura ku karere cyangwa ku murenge ni karibu nta kibazo Mhm. akarere ka musanze cyangwa ku murenge cyangwa se akaba yaguhamagara kuri nomero eh, zeru karindwi umunani eh, gatatu kabiri icyenda Kabiri.
eh, gatatu icyenda hanyuma rimwe gatanu
Eh, yanyura ku karere anyura ku murenge hose nta kibazo Mhm. ye urakoze cyane Eh, u- ingorane se mwebwe muhura nazo tuvuge nkawe mm, aho ngaho muri musanze hari ingorane ubona iyo mugiye gukora nk'iyo mirimo y'amashanyarazi muri abo bandi mumaze guha hari ikibazo mu- mu- mugira
ikibazo ntabwo gishobora kubura ariko iyo gihe cy'igisubizo ikibazo gihita kizihira Mhm.
iyo tugezeyo dusanga bari kuvuga batese nk'ubu ngubu ko ndi kubona ejo mwaje uyu munsi mukaba mugarutse turabishyura iki Mhm.
rero tukababwira ati, turi kubona icyo turi kubakorera ni ukubungabunga imimuratire mufite aha ngaha inyungu mufite ni Mm.
izacu Mhm.
umwana yize nimugoroba agasubira mu masomo iyo utanze agatelefone utabanje kukabungana nta kibazo ihangane turagusiga ariko agasigara ababaye kubera ko dufite biro dukoreraho yahagera akavuga ati dore rwose mumbabarire tugahita tumuha imbabazi ingorane ya mbere niyo abo dukorera icyo kutwishyura nta kibazo bahita babona Mhm. bagenda bishyura buhoro noneho buhoro nk'uwa alo Eh, turakumva ntibagenda babishyura buhoro buhoro Eh, eh, bakagenda noneho ubwo nkavuga nk'iwacu mu rugo rero ukavuga uti nubwo mvuye gukora uriya muntu ari kubona inyungu zigiye kuboneka ku mwana we ndetse no ku kagari muri rusange no ku mudugudu ariko nawe akazagaruka akavuga ati hari icyo nabonye ni mwakira Mm.
ko atabonekera icyarimwe ngo duhite tuvuga ngo haravamo ihene ifatika cyangwa n'ikindi gifatika ariko iyo ugiye wegeranya kuko dufite agasanduka dushyiramo Mhm.
igihe kiragera nko mu gihe cy'amezi atandatu arindwi twakwishyura tukabona umusaruro dukuyemo ariko ukaza utinda Mm.
iyo niyo ngorane ya mbere umusaruro washize utinda Mhm. Ye.
Eh, ariko noneho iyo urebye ibyiza usanga biri hejuru y'ibigoranye Eh, n- nta murimo n'ubundi utagorana buri gihe umuntu ahura n'ingorane ariko akagerageza kugenda ashaka uburyo azitwaramo reka twakire na aniseti kuri telefone aniseti uranyumva Ye, ijambo ni ryawe
none Mm.
kiba neza Eh, nta- ntabwo tukumva neza
ati sinumvise neza iki
turongera tuguhamagare reka tu- telefone yawe ndumva imeze nabi reka dufate leonard wiriwe neza
washaka kujyana amatonero Eh, barakumva ni babiri
yego mwashaka kujyana amatonero Mm.
mwoyo usinabwe baraka nabo bitandika cyose cyose na kugira ngo na bitandi
nawe ko nkumva nabi
nabo Eh, uravuga ngo ngo kuri facebook ibyo twanditse kuri facebook
eh mu muyibutse aho bageze kiyago Eh, nige byere nige byo kwihangira imirimo eh, turavuga turimo kuvuga ku ba- ku bakenyezi abagore bakora imirimo ubusanzwe yasaga nk'aho yitwa ko ari iy'abagabo bakora umurimo wo gutanga ama- umuriro w'amashanyarazi bakoresheje imirasire y'izuba
yego Eh, bahuguwe mu buhinde ubu ngubu nabo barigisha abandi sinzi rero niba hari ikibazo Yes.
bafitiye
kanake nange ngiye cyuma abanyije Mm.
yore bisa cyane kuba ariko barakurikiranira ibintu kugira ngo bajye barinda ku bintu byose kumenya gukora imirimo yabo bakiteza imbere ariko nk'uko nabyanditse yewe bikanateye ko mbona iyo ba- bateye imbere mu mirimo baka- bagasubira kumbaha ingo abenshi abenshi no ingo zirabitambuka kugira ngo ubushobozi bwa neza n'abantu buryo buri ni ikibazo re- telefoni yawe nawe irimo kuvuga nabi ntabwo nzi niba ari ikibazo kiri mu kirere ariko ntabwo turimo kubasha kukumva neza nawe ubwo turaza ku turaza kukugarukaho mu kanya nawe ni- nibidukundira Eh, reka nsubire ku batumirwa bacu Mm, hari umuntu witwa niko bamye yabateye inkunga arabashyigikira Ah, ati nimutere imbere nuko akavuga ati ibyiza ni uko hab- mwakwigisha abantu bakiri batoya mukigisha abana kuko n'abandi bagore kubera ko ari bakenshi bakunze kuramba Uh, ma- aravuga ko bakunze kuramba ugereranije n'abagabo abagore nibo basigara barera abana Eh, mwavuga iki ku cyo niko bamye yavuze Eh, nkawe Catherine urabivugaho iki ibyo yaba- yababwiye
Eh, ku cyerekeranye n'uburyo bwo kwigisha abana twebwe ubwacu dufite abana twigisha dore ko twebwe turi mu zabukuru turimo turabigisha ubumenyi twamenye kugira ngo twe nituba dushaje tutakibashije nabo ubwo bumenyi babushake babe babasha kwiteza imbere mu buryo butandukanye nk'uko babona natwe twitejeje imbere dufite n'abandi bagore tubasha kwigisha abo bagore turabigisha bamaze ngira ngo tumaze kwigisha nk'abagore bagera muri cumi na batanu urubyiruko dufite makumyabiri na batandatu turimo kwigisha urumva icyo ni igikorwa cyo kugira ngo dukomeze igikorwa cyacu kirambe kugira ngo ubumenyi dufite twe kubwihererana ahubwo tubukwirakwize hose mu rwanda ku muntu wese ubwo wese waba wumva abukeneye dore ko ari na benshi badukeneyeho ubwo bumenyi Hmm. hari icyo ah, madame esperance wifuza kuba wakongeraho ku byo Catherine avuze esperance ko uranyumva aho ngaho katerine yigishiriza ariho nanjye nigiye nagize Mm.
amahirwe cyane niga mu rurimi rwanjye rw'ikinyarwanda Mm, ariko nanjye ntabwo nabyihereranye kubera ko nkigeri n'aha ngaha twize turi abatekinisiye batanu mhm.
buza kuvuga tuti ibyo ari byo byose ibi bintu kugira ngo birambe hagomba koperative Mhm.
dushyizeho koperative ijyemo n'urubyiruko abanyamuryango b'iyo koperative igihe twagiye kuri biro yacu baraza abakiri batoya twaratoranijemo abagera ku icumi tukabereka ibikorwa birimo kugira ngo mu minsi iri imbere nzaba ntakireba kuko ubu tuvugana mfite imyaka mirongo itanu azafatireho ariko asanzwe muri ya koperative kugira ngo akomeze gusagasira ibikorwa ntabwo rero ndi kureba katerine Mm. abo mwigisha ni abari muri koperative gusa cyangwa na- n'undi wese uje abagana muramwigisha
twahereye ku bari muri koperative kuko bazi agaciro kabyo Mhm.
kubera ko twabonye ko gufata umuntu avuye hariya yifitiye ahandi avuye igikorwa ntabwo akiyumvamo iwe muri rugo ntabwo abona umuriro ukomoka ku mirasire y'izuba n'uburyo awufata neza kumwereka ngo igikoresho cyitwa gutya atagifite mu rugo ugasanga biragoye cyane cyane ko abari muri koperative ari bamwe mu bantu twahaye gushobora kubona ku mirasire ikomoka ku mirasire umuriro ukomoka ku mirasire y'izuba dufatanyije na sefa rwanda Mm. Eh, dusubire ku murongo wa telefone eri uranyumva
ndabumva Eh, Hello?
iki- ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nagomba ubwa mbere mbanza ndabashimire kuri icyo gikorwa bakoze bitanga Mhm.
rero kabisa urabona abakenyezi nabo ibikorwa bakwiye gukora ni byinshi niyo mpamvu bari bakwiye kugenda biga imyuga iyo ari yo yose ikibazo rero nashaka ndababaze nashaka ndababaze niba bari bagiye bonyine bari bagiye ari abanyafurika gusa niba bari bagiye atari abanyafurika gusa barafise umugambi wo kuzokwiragiza ubwo buhinga bwose n'ibi bihugu byacu ko twese twumva ibyo bintu byaba ari byiza ikindi kibazo nacyo nashanda mubambarize none abo bantu niba basanzwe bigisha abo bandi bo baba bigisha ku buntu cyane hari akantu babasaba Mhm. Eh, urakoze eri reka ubwo mbaze madame catherine nyirasengimana um, eri arabaza niba abantu biga ku buntu uh, ushobora guhera kuri icyo ngicyo hanyuma uka- baka- ukamubwira niba hari n'uko muteganya kwagura inyigisho zanyu ahandi
murakoze icyo gikorwa iyo twatangiye kwigisha umuryango wa sefa rwanda n'ubuyobozi bw'ibanze butegura uburyo abo bantu baziga n'uburyo natwe ubwacu tuzabigisha bakagira uburyo bafasha abanyeshuri bungana ndetse n'ubwatsi twebwe abarimu kugira ngo tubashe kubaha inyigisho dore ko abenshi bamwe bari abagore basize ingo zabo sefa rwanda ikabasha kumenya umuryango w'abana basize abo bana basize sefa rwanda ikawumenya ndetse nawe wagiye kwiga bakagira igihembo baguha kugira ngo ubashe kwiga utuje wumva ko urugo rwawe nta nkomyi ukabasha gukurikirana amasomo nk'uko bikwiriye Mhm. Ye, uh, none uwo mwigishije mu- a- arishyura
uwo twigishije uwo muryango wa sefa rwanda niwe ushaka kugira ngo umugore amenye ndetse n'urwo rubyiruko rubashe kumenya sefa rwanda niyo ibasha kubikurikirana igakurikirana imibereho y'umwarimu n'umunyeshuri Mhm. Ye, ubu se hari uburyo se mu- mu- murigisha mu rwanda ariko ndibwira eri ashobora kuba yari nko mu burundi yibazaga bashobora kuba yibazaga niba mushobora no kuba mwabahakura ubwo bumenyi nabyo byashoboka
Eh, nta kibazo rwose twamuha nimero ya- yanyuraho kugira ngo tubashe kumufasha muri icyo gikorwa Ye, ubu ushobora kuyiduha kubera ko na emi yari yayisabye
Eh, reka nyibahe ni zeru karindwi umunani Mhm,
mirongo inani na gatanu mhm,
mirongo cyenda na kane mhm.
mirongo irindwi kane Eh, reka musubiriremo Eh.
miro- zeru mirongo irindwi n'umunani mirongo inani na gatanu mirongo cyenda na kane mirongo irindwi hanyuma kane
Eh, Eh, ubwo namuha n'indi wenda abashije kuba iyibaye itariho ku buryo ashobora kuboneka vuba Mhm,
yafata zeru karindwi umunani mhm,
gatatu gatandatu mhm,
kane kane mhm.
zeru mirongo itatu n'icyenda Ye, eh, emi nizere ko uri hafi ya telefoni rero n'abandi ko bashobora kuba bayumvise iyo nomero yindi ni zeru mirongo irindwi n'umunani mirongo itatu na gatandatu mirongo ine na kane zeru mirongo itatu n'icyenda cyangwa mirongo zeru mirongo irindwi n'umunani mirongo inani na gatanu mirongo cyenda na kane mirongo irindwi kane ubwo rero ndumva ntimuzinanirwe nimukenera kumenya amakuru arambuye ku buri- kuri ubwo buryo bwo gukora amashanyarazi hakoreshejwe imirasire y'izuba nababwira iki abadamu bariteguye Catherine Nyira- nyiransengimana nafatanije na mugenzi we w'i Musanze eh, esperance uzamukunda n'abandi badamu bakorana mu bice bitandukanye by'igihugu bibumbiye mu ishyirahamwe ryo guteza imbere cyane cyane umwari wo mu wo mugore wo mu cyaro ni ijwi ry'amerika rero rivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri turi mu kiganiro ku byerekeranye no gutanga umuriro w'amashanyarazi hakoreshejwe imirasire y'izuba ni ibikorwa bikorwa n'abadamu biteza imbere babyize babyigiye mu gihugu cy'ubuhinde baka- baraza nabo bigisha abandi nk'uko mwaba mwabyumvise rero mu kiganiro mugenzi wacu Mutakaboye yagiranye nabo bavuye muri ayo mahugurwa ndetse na madame Catherine nyiransengimana akaba yabisobanuye arabishimangira ko bize bi- bitaboroheye kubera ko batari bazi ururimi nagira ngo mugarukeho hanyuma atubwire muri make Catherine mugiye mu- kwiga mu buhinde eh, mugenzi wawe esperance we yavugaga ati jyewe nta kibazo nagize ko nize mu rurimi numva ibyo bambwira nkabyumva ibyo bakora nkabibona ariko mwebwe mwararebaga gusa mwa- mwabigenje gute kugira ngo mu- mu- mubashe kumenya ibyo bababwiye kandi mutumva ururimi hari undi muntu mwari mwajyanye ku buryo yabasemurira byagenze gute
murakoze twebwe tugenda nta muntu twigeze tujyana nawe ariko kubera ko twagiye kumva ko dukeneye kumenya twumvise ko twumvaga amahirwe ya mbere twagira ari ukugeraho tukareba imyigishirize yabo tugezeyo byaratugoye urumva nawe kuvuga igihindu bakaza bakavuga abandi icyongereza nta Mhm.
kiri muzi icyo uzi ari ikinyarwanda byaragoranye ariko byabaye ngombwa kubera ko twari twagiye twumva tubikunze twagize umwete wo kubimenya kubera ko batwigishaga mu marenga icyavuze ukaba ukireba mu isura ukamenya uburyo yakivuzemo Mhm.
ukamenya uburyo ubona gikora uko tugikoresha tukabireba tukandika ku gapapuro tukavuga tuti byanze bikunze tuzava hano tubizi abahinde batwigishaga nabo bakavuga bati hano muri abanyeshuri mu gihugu cy'ubuhinde ariko nimugera iwanyu mu rwanda muzaba muri abarimu tugira ishyaka ryo kuvuga ngo u rwanda rwadutumye ntituzarutenguha batazumva ko umugore koko ari wa wundi natwe twagaragaje ubutwari twari dufite kuko twagaragaje twari dufite umubabaro wo kumenya Mhm.
twaragiye rwose turiga turamenya kuko twize twizeyo turi ibihugu byo muri afurika birindwi kugira ngo twaje rwose turi ku mwanya wa mbere ni byiza ni byiza ha- hari benshi twajyanye wumva uba usanga ba- batubaririza rwose badushakaho amakuru bo kugira ngo bare- bashake Mm.
kumenya ukuntu twe twabimenye Mm.
ariko ni ibintu byatugoye ariko kubera ko twari tubikunze twashyizeho ingufu n'umuhate n'imana turayisabira twumva iduha ubumenyi bwo kubimenya Mm, ntibyoroshye birumvikana ko harimo ubushake bu- bwinshi kugira ngo mubashe kubi- kubigeraho Ye- i- ku murongo wa telefone hari jean marie nawe wifuza gutanga igitekerezo cyangwa kubaza jean marie uranyumva
ndabumva ndabahaye mwiriwe wiriwe neza ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ubwa mbere n'akabazo hama n'agatekerezo ubwa mbere eh, ndashimiye eh, iyo mutumire eh, na cyane cyane kuko kera ngira ngo nuvuga ati ni kera kuko eh, aba- abategarugori barishira inyuma ino tubita eh, abakenyezi eh, barishira inyuma mugabo harya ngo icyo umuntu ashatse kwaba nticyaba nashaka rero kumubaza urumva ko hariya byamugoye hanyuma ariko akabyihambirira ko akabona arabishoboye none ubu u- ko yabonye aho bigorera abandi bari cyangwa abandi bategarugori abafitiye umugambi wuwe wo kugira ngo eh, nibaramuka nabo bashoboye kuronka ayo mahugurwa cyangwa eh, nawe bashobore kuzoba bariko bariga ibintu nk'ibyo urabona umuntu aramenya iminsi asigaje muga ntamenya iminsi amara nashaka rero bwa mbere eh, a- a- atubwire icyo yoba afise ku bandi byari cyangwa abandi bategarugori kuko eh, iyo mwuga nyene no ngaha iwacu ngaha mu burundi hariho abakenyezi bariko baravyiga Mhm.
bariko baragerageza Eh, icya kabiri nashaka kumubaza niyabo hamwe yobona ko eh, urumva ko yabyize nta mugambi yoba afise wo kuja muri ibi bihugu duhana ibihe nko ngaha mu burundi canke muri kamera canke mu rwanda bambe mu- muri muri kongo kugira ngo eh, ashobore nabo kwigisha abandi kuko hajya umaze kumenya ikintu kimwe ni byiza ko wakwigisha abo abaturanyi bo mu turere muba mubangikanije amakumbure intererano nayo urabona ko benshi bagenda kwigishwa barungitswe kumbure n'uburyo bwa leta hanyuma iyo bamaze kwiga ibyo bintu ugaca usanga akenshi benshi barakunda gushaka kwikura ku- ku butegetsi ugaca usanga bara- bashaka kwikorera ntihagire inyungu bu- bu- bahereza leta Hari- hari icyo baba bariko arategekanya ku buryo- ku buryo leta yo yamurungitse Eh, hari icyo naho nayo yoba izoronka murakoze urakoze eri Eh, reka nako jean marie ubwo ma- madame catherine wamwumvise ibyo yavuze ndibwira ko mu- leta yarabafashije kwiga nyine kandi nayo irahungukira ariko ubwa- ara- arifuza kumenya icyo leta nayo izungu- yungukira mu mu byo mukora kuko yabafashije Eh, murakoze inyungu ya mbere leta yunguka ni ukugira ngo abaturage bare- b'iyo leta bagire ubumenyi kuko iyo umuturage afite aho avuye n'aho ageze ni inyungu ye ndetse na leta kuko nta gihe nta kindi kintu uba ukirushya kuri leta ikindi kandi burya iyo umuntu yamaze kwiyubakamo icyizere abasha gukora agateza imbere urugo rwe agateza imbere mugenzi we iyo uteza imbere mugenzi wawe leta urimo leta ni umuturage leta ni ngewe leta ni uyu wa muntu ubu na- iyo umuteje imbere uba urimo uteza imbere leta
Mhm. Eh, reka uh, twakire na diomede hanyuma tuze kubona gukomeza diomede ikindi kandi eh, wagira ngo ba- kandi Mhm, usibye n'ayo mashanyarazi mm,
twebwe hano hano mu rwanda hari ibikorwa byinshi umugore amaze kugeraho dore ko ubu umugore usibye n'ayo mashanyarazi umugore aragenda agapatana inzu akaba umwenjeniyeri agashyiraho abakozi agakoresha mhm.
bigaragare ko iyo umugore yamaze gut- kwiyumva kwihamo iki- kwiyubakamo icyizere hari byinshi akora ibyo umugabo akora n'ibyo nawe akora kuko umutwe ni umwe wo kubitekereza ubwo icyaburaga bwari ubushake bwo kugira ngo umugore atezwe imbere ariko ubu uyu munsi wa none icyizere iyo wamaze kukiha imirimo yose urayikora nta kibazo ukiteza imbere kandi ugateza imbere igihugu cyawe Mm. yabazaga kandi niba mushobora no kuba mwakwambuka n'imipaka mukajya kwigisha n'ahandi ndumva ibi wigeze kubivugaho ko wabiyambaza wese mwamufasha Eh, twa- ngira ngo ngira ngo twabahaye umurongo wa telefone Mm.
uwagira ikibazo cyose uwo uri hirya y'imipaka rwose ni karibu umurongo wa telefone twabahaye ni Mhm.
karibu turahari turiteguye Eh, diomede wowe uranyumva kuri telefone yego ndakumva jeni Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego kabisa nari nari ahantu hari urwamo rwinshi Mm,
nashaka mu ntomborere ku- ku- kuwo mutumire iki- ikibazo kuko u- urabona nari ahantu hari urwamo rwinshi kuko nari umuntu nashaka gutera ku icyo kibazo mm. Ah, bira- biravuga ko utabashije gukurikira i- i- ikiganiro utazi ibyavuzwemo cyangwa
Eh, nashaka ndamwibarize rero ku icyo kibazo ikihe
Eh, icyo kibazo mu- kuko hari ubuhinga bavuze bw'aba- bw'ibikorwa bakora Mm.
none mwebwe ganya kubahwa ndamwibarize mwebwe ko tubona ino mu burundi hari abantu baba atabuhinga buhari mwebwe nk'iyo oyi mwebwe numvise bwa- bwa- bwa butumire mwebwe mwabagu- mbe n'umu- n'umu- akora akazi nyabaki
ni umukenyezi wo- wo- wabashije kwiteza imbere mu cyaro akoresheje umuriro w'amashanyarazi bakore- ba- yize ibyo gutanga umuriro w'amashanyarazi hakoreshejwe imirasire y'izuba ubwo Yego. Mwebwe ego cyane cyane ndamwibarize wo nyakubahwa twebwe turasanzwe du- tumenyereye ino bakenyezi benshi cyane ntibafite ubuhinga bwo kwiteza imbere ariko Mwebwe hari uwamaze nk'ibi- kutubwira ko aho ngaho ibyo Yego.
bikorwa nabyo babifite iwanyu mu burundi yego ino mu burundi tuge tu- dufate nk'abantu b'abakenyezi bamwe bamwe dufite bakeyi ba- bati- batari biteza imbere kuko nashaka wonya uko nyakubahwa ariko nyene yoza ino mu burundi akaraba nyene yahimiriza abakenyezi cyane kuko benshi bamwe bamwe ntibagi- nti- nta bakenyezi tubona ba- ba- bafite ubuhinga nk'ubwo bw'iwanyu mwebwe mwebwe mwanyakubahwa muba mufite ubuhinga ubuwe kugira murabuteze natwe ino mu burundi bwacu muze kuraba uko nyene bwifashe ino mu burundi bwacu kuko abakenyezi bamwe bamwe twebwe bamwe bamwe nka bake ba- ba- bakora ibyo bikorwa Mhm. umva rero diyomede eh, uza- mu- ubu- ahubwo wowe udufashe ukangurira aba bakenyezi kujya bakurikirana radiyo nk'ubu ata- aba badamu turi kumwe batanze nomero za telefone ku muntu wakenera ibisobanuro eh, cyangwa se wakenera Eh, ku- kugira yego, icyo amenya kuri usanga kuri ibyo rero icyo- bakora Yego, ubakangure usanga rero bose nawe umufashe abanyakubahwa.
mbere y'uko aza no mu burundi yabyemeye ko bazambuka Yego.
imipaka bakaza igihe mwabakenera bakabasobanurira bakabigisha ariko nawe ngo utume u- uzapfa- uzadufashe ku- gukangurira abadamu kujya bi- bitabira ibikorwa bya kijyambere no ku- kwitabira ibiganiro nk'ibi ngibi abantu bungukiramo ibitekerezo Ye, ubu- nagira ngo eh, Diyomede rero igitekerezo cye aragitanze aniseti yagarutse kuri telefone nagira ngo tubanze tumwakire
Alo, Ye, noneho tanga igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
je nagomba mbaze Mm,
none mbazo none nko mu gihe boza borinda kubivuga canke boza nyene giturumbuka kugira abantu nyene bamenye ko boza nyene bavuge ko nabo nyene boza kuvyigerega na twebwe na- naho turi abahungu na twebwe turabishaka kubera ari ata mirimo dufise twirirwa turangara mhm.
erega na twebwe tubi none twowe tubikoze hari ico ko bavuze ko bokwigisha abakenyezi bonyene abagabo bo canke abahungu babikoze hari hari na kimwe oya nta kibazo rwose kandi ntabwo bi- ntabwo bigisha abakenyezi bonyine bara- bavuze ko bigisha abari mu ishyirahamwe kandi rero ah, mu bantu bakiri batoya bi- abo bigisha mu Eh.
bakiri batoya harimo aba- abasore n'inkumi ntabwo bigisha abakenyezi bonyine ariko ubishatse ushobora no kubatelefona kuri za nomero twavuze niba utazibuka Eh, ne- nazigusubiriramo
Eh, none Mm.
ngo je cyane cyane nk'icyo nshaka kumenya ni ukuvuga ko nkamye boza kubera nka- hagomba kuba nk'akantu barakunda kubicisha nko mu makuru canke ko ngaha ku ijwi rya amerika bubivuga ati bazoza nka ryari ko ryatumye aho tuzokwitegurira tukavuga ati uwo munsi bazoshikira mu ntara iyi tumenye ati tuzoja kuraba twitegure reka na twebwe nk'ubino hari atakazi dufise twirirwa turangara ni ukuvuga hariho n'abantu benshi bifuza kubimenya ariko bikanka kubera atabizi ataho babona boza kubyiga Mhm. Eh, nshobora ndamu- Dore- reka mbaho umwanya bagusubize ariko ndibwira ko ah, atari akazi kabo kuko bari bo bashakisha abo bagomba kwigisha ndumva umu- u- uwashaka kwiga ari wo wabanza gufata iya mbere akaba yaba- ya- yababaza akababwira Oya.
ati nkeneye amasomo nkeneye gusobanukirwa ku bintu ibi n'ibi
oya si ukuvuga ngo ni uku- twebwe dushaka tumenye nk'aho baje nk'aho boshikira nk'intara boheramwo kubera tugaca tugenda reka twebwe turabishaka gusa ni hamwe nyene atawuzi umunsi n'isaha boza uwo ni umugambi wagomba gutegurwa ntabwo ari ikintu cyapfa gu- nk'uko babivuga ngo giturumbuka ntabwo bapfa kuza gutya ngo baje kwigisha batabanje Mm.
kubi- kubipanga ngo babishyire hamwe ba- urumva ni ibintu bagomba gukora bakabikorana n'ubuyobozi Eh, Eh, bararaba eh, bararaba rero ba- bazoce babicisha mu makuru ku ngaha ku ijwi rya amerika nyine hanyuma tugende twige tumenye umwuga tuve mu bukene rega ubukene ni bwinshi harya ubukene burababaza ndabyumva ni seti telefoni telefoni urayifite uzaba u- uzabahamagare hanyuma mwumvikane u- wumve icyo bashobora Mm.
kugufashaho
aho Eh, urakoze cyane Eh, nta uhora ku ngoma uranyumva wowe
halo Eh, ijambo ni ryawe ndababumva yego
abakiriza batumire Eh, bakumvise
ego igikaniro genda mbifasha ubu nyene sena- sinayizumvi sinumvise itanguriro ya- ryacu Mm. hari icyo wifuzaga kume- kubabaza
Eh, Eh, baza none abama ndababaza Umva- numvise umengo bavuga ku bintu bijanye n'umuyaga nkuba Mhm. uturuka ku mirasire y'izuba
uzi ko baba barasi- ko baba barasi boba babikora barasiye mu ishuri nuko ibintu byaba byaje gutyo nyene Mhm. babyize mu mu buhinde babyize mu buhinde yewe ntabwo tukumva umbabarire we niba utwumva Ah, ibi babyize mu buhinde hanyuma baraza nabo bigisha abandi abo rero bigishije nabo bagenda bahererekanya ubwo bumenyi bagenda baha ah, ibi- batanga ibikoresho bafata ibikoresho bakerekana uko babishyira hamwe uko babyesitara ku mazu nuko baka- ubwo bumenyi nyine bukagenda buhererekanywa Ah, hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika rero twandikiye kuri facebook kibasumba blaise ati mwiriwe turabasuhuza abo batumirwa ikibazo mfite ni ati ni byiza ko bakora kuko bashyize hamwe imana irabasanga ariko bamwe muri bo iyo babonye amikoro ntibongera kubaha abagabo babo usanga bavuga ko byose babyishoboreye icyubahiro ku mugabo kikaba kirarangiye biterwa n'iki nkubaze rero madame esperance uzamukunda iki kibazo cya kibasumba bureze urakivugaho iki
yewe ndagisubiza neza kandi nishimye nanjye byamuhaye agaciro ku mugabo nagize amahirwe kubera ko bavuga ko ndajya kwiga yariho aravuga ati genda ariko ntabwo namusize ngo musige wenda nta kuntu mfite uruhare mu rugo kuko umushinga sifa rwanda niwo wampaye itike yo kugenda ndetse buri kwezi wagennye amafaranga ngomba kugeza mu rugo kugira ngo amfashe ku bibazo byo mu rugo ariho nari nasize umugabo akabona ko ntamuri kure nubwo nari ntari hafi ye dukoranaho ariko nta murimo wahagaze kuko ntariyo noneho maze no kuvayo ndaza tumaze kwesitara biro kuri biro ho wasangaga bavuga ati turi mu imyaka mirongo ine uriya mu mama wa runaka mama runaka rurira bakavuga ati ntabwo wari ubivuze byabaye
Eh, ndumva telefone ya esperance itameze neza Ah, madame catherine mwamwunganira kuri ibyo yari arimo avuga ibi- ibyo bureze yanditse avuga ko abagore iyo bamaze kubona mikoro ngo batongera kubaha abagabo babo ugasanga ngo bavuga ko byose babyishoboreye Ah, aravuga ngo icyubahiro cy'umugabo kiba ki- kirangiriye aho ngaho ngo byaba biterwa n'iki we wamubwira iki
murakoze mu by'ukuri ntabwo umugabo yaba yahahaga wenyine yavunikaga wenyine ngo nabona umugore yabonetse avuga ati nanjye niba ari isabune naguraga ndagura umunyu ndagura petero ndagura amakara ndagura ikindi kintu ngo numve ko byabatandukanya kubera ko umugore yagize icyo ari cyo numva ari uburyo bw'ubwuzuzanye hano mu gihugu cyacu cy'u rwanda ni uburyo bw'ubwuzuzanye ni uburyo bw'uburinganire umugore akamenya ngo iki n'iki ntigihari ndumva nta mugore mu byo mu bo mu bagiye kubyiga cyangwa se n'abandi bakora indi mirimo nk'iyo y'ubwubatsi nta mugore urenga umugabo ngo kubera ko mfite akazi na- nk'aka ndagusuzugura Mm.
uwo muco iwacu ntuhari Mhm. Eh, ubwo rero nta mpungenge byagombye kumutera kuko ibyo mukora biza byunganira ibyo umugabo yazanaga mu rugo nta ibyo yibwira by'agasuzuguro cyangwa se kumva ko icyubahiro gitakaye eh, abagabo bashira impungenge Ye, um, hari don don divine uh, niko bamye eh, avugaga ati ndabakunda cyane mbumva gatanu kuri gatanu ati ni ikiganiro ndagikunda cyane kirigisha cyane Uh, na- nagira ngo nongere nk'ijambo madame esperance uzamukunda ase nk'usoza musaba inama yagarutse kuri telefone mu kanya twari tumubuze esperance mu- mu kanya gatoya dusigaranye wahanama ki abadamu ukurikije ibyo mwigejejeho kugira ngo nabo ubwabo biteze imbere muri makeya
inama ya mbere ni ukugira ngo babanze bigiremo icyizere ubwabo noneho bere kutiharira bagisangire abo babana mu rugo niba ari umudamu ufite umugabo abanza binyuze ku mugabo kubera ko ariwo mutware w'urugo bamara kubyumva babigeze ku bana niba nta mutware w'urugo uhari abigeze ku bana babana kuko nibo bamuha imbaraga agahaguruka akibwiye akagaruka yagize icyo ageza mu rugo cyangwa yagize icyo ageraho bikurikije n'intego yari afite noneho iyo umaze kwishyiramo icyizere ugakorana n'ubuyobozi bwite bwa leta noneho ukagitanga raporo y'ikibazo wagize ntukihererane kandi ukakivuga uko kiri utagize n'ikintu kivuga ngo ikintu uvuga kiraba nabi Mm.
ya ni ubuyobozi bwiza bubereyeho turabufite kuva ku mudugudu Mhm.
ntazakenere kujya kure ngo gushaka wenda umuyobozi w'akarere urabimenyereye hano mu Rwanda witeza imbere uhereye mu rugo iwawe umudugudu Nibyo.
kuri hasi Mm.
numara kwirema n'icyizere nta kibazo ni byiza urakoze esperance uzamukunda mu masegonda dusigaranye nawe Ah, madame catherine nyiransengimana mu masegonda makeya inama ni izihe
inama ngewe nabwira abategarugori nkanjye n'ahandi hose bari nabagira inama yo kwibumbira hamwe bakajya mu mashyirahamwe bakabasha kwihangira umurimo bagashaka ikintu bakora kuko nta muntu udafite ubushobozi bw'icyaha agomba gukora Eh, urakoze cyane madame eh, nyiransengimana catherine mwakoze mwese kudutega amatwi aha niho ikiganiro tugisoreje mugire ibihe byiza